Он влиза из Мидиамерика. radiyo ijwi ry'amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo vy'uyu munsi ibiganiro bishimikira cyane cyane ku burundi muri kumwe na fide niyo ngabo amahoteli bayafata benshi n'aba bakora mu ma ong baza kugira amaseminere no muhinga ko nyine muhinga turafise ama ong hakorera atari make
uwo ni buramatari w'intara ya muyinga aline manirabarushe avuga ku guhomba kw'amahoteli kubera ingenzi zitakihaza hamwe n'abahakorera inama iyi nkuru hamwe n'ayandi makuru twabateguriye ni mu kanya dutangurire ku makuru avugwa ekereziya katolika mu burundi imenyesha ko ikuye ivuye mu itunganywa ry'amatora yimijije mu burundi nyuma y'indwi zitari nke z'uruhagarara rwa politike mu gihugu abasenyeri b'abagatolika mu burundi basohoye iryo tangazo uno munsi kuwa kane rivuga ko basabye abapadiri bose bari mu mirwi ijejwe gutunganya amatora kuva muri iyo migwi muri icyo gihe ishyirahamwe umuryango w'ubumwe bw'i burayi wahagaritse igikorwa cyawo cyo gukurikirana amatora mu burundi itangazo ry'umuryango w'ubumwe bw'uburayi rimenyesha ko umugambi w'amatora waranzwe no kugeramira itangazamakuru ryigenga ikoreshwa ry'inguvu z'umurengera ku bari mu myerekano no gutera ubwoba imigambi itavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki hamwe no kutizigira abategetsi bajejwe amatora ibiganiro bihuza leta y'u Burundi imigambwe itavuga rumwe na leta n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike vyongeye kubandanya Bujumbura umugwa mukuru w'u Burundi ivyo biganiro biyobowe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'amashirahamwe y'ibihugu vyo mu karere vyari vyahagaritswe inyuma y'urupfu rwa Zedi Feruzi wo mu mugambwe UPD zigamibanga kwabaye mu mpera z'indwi iheze ivyuko ivyo biganiro vyongeye gutanguzwa vyemejwe na Pierre Claver Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'abanyororo kuri mu kiganiro kuri telefone n'umumenyeshamakuru wacu ari Bujumbura Edi Gwema Mbonimpa nawe ari mu bitabira ivyo biganiro amakuru anonosoye kuri ibi biganiro tuzo yabashikiriza mu makuru yacu iyo mu gitondo ku makuru yo mu mahanga amashirahamwe abiri akomeye y'umupira w'amaguru mu karere k'iburaya yasabye umukuru w'ishyirahamwe FIFA Sepp Blatter gutanga imihoho imbere y'amatora y'umuyobozi w'ishyirahamwe FIFA ategekanijwe ejo kuwa gatanu leta zunze ubumwe za Amerika zarashize ahabona ivyagirizo vy'ibinyoma n'ibiturire vyerekeye ishyirahamwe FIFA ejo kuwa gatatu ivyo vyagirizo vyegetswe ku bantu cumi na bane bahoze ari abategetsi canke ari abategetsi muri iki gihe b'ishyirahamwe FIFA perezida w'urunani rw'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu karere k'iburaya michel platini yavuze atarya umunwa ku marorerwa y'ishyirahamwe fifa akaba yasabye umukuru w'iryo shyirahamwe sep blatter gutanga imihoho umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'ubudagi nawe nyene murantunga nawe nyene yasabye blatter gutanga imihoho mu kuvuga ko hari ikibazo cyo kwizigirwa kuri we abajejwe gukingira inyamaswa batangaza ko igitigiri c'inzovu mu gihugu ca Mozambique cagabanutse hafi y'ibice mirongo itanu kw'ijana mu kiringo c'imyaka itanu irangiye kubera abahiga izo nyamaswa bitarekuriwe n'amategeko naho mu bindi bice ico gitigiri ciyongeye ishyirahamwe rijejwe gukingira inyamaswa rifise icicaro muri leta zunze ubumwe za Amerika Wildlife Conservation Society ryamenyesheje muri iyi ndwi ko igitigiri cy'inzovu muri Mozambique muri iki gihe kiri hafi y'ibihumbi cumi n'amajana atatu gusa umuntu abigereranije n'igitigiri cyarenga ibihumbi mirongo ibiri haraheze imyaka itanu iryo shirahamwe ryagiriza abahiga izo nyamaswa batabiriye n'amategeko kuba bishe igitigiri kinini cy'inzovu cyane cyane kubera hari isoko rikomeye ry'amasenge yazo mu gihugu cy'ubushinwa muri icyo igitigiri cy'inzovu muri icyo gihe igitigiri cy'inzovu mu gihugu cya uganda cyariyongeye bikomeye mu kiringo cy'imyaka itari mike irangiye kubera ingingo zo gukingira izo nyamaswa muteze amatwi ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi tuvugira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu amakuru ashimikira ku karere ashimikiye ku burundi nk'uko tubigira muri iyi minsi ni ibiganiro bihuza leta y'uburundi imigambwe itavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki byongeye kubandanya ubujumbura umugwa mukuru w'uburundi ivyo biganiro biyobowe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu umuryango w'ubumwe bwa afurika n'amashyirahamwe y'ibihugu vyo mu karere vyari vyahagaritswe inyuma y'urupfu rwa zedi feruzi wo mu mugambwe upds mibanga rwabaye mu mpera z'indwi iheze ivyuko ivyo biganiro vyongeye gutanguzwa vyemejwe na Pierre Claver Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'abanyororo mu kiganiro kuri telefone n'umumenyeshamakuru wacu ari Bujumbura Eddie Gwema Mbonimpa nawe ari mu bitabira ivyo biganiro amakuru anonosoye dusubire tubibutse kuri ibi biganiro turayabashikiriza mu makuru y'ubutaha ku yindi nkuru yerekeye Uburundi ingingo y'abasenyeri eh, ba Ecclesia Katolika y'u Burundi yo gukura akarenge mu migwi itegura amatora ku rwego rw'amakomine n'intara irashimisha abanyagihugu batari bake bibujumbura mu migambwe itavuga rumwe na leta babona ko amatora yimirije ashobora gukwegera karambara igihugu c'u Burundi mu gihe umugwi seni utokwihutira kwe, kwegeza kwigiza inyuma amatora no kurondera abatunganya amatora bizewe n'impande zose muri seniho bamenyesha ko ingingo ya ekereziya katolika atana kimwe izohindura ku itunganywa ry'amatora yimirije ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu mushasha diane nini nahazwe tumaze kubica irya nino twabonye ko bibereye ko abasaseredoti bakinjurira ibibanza abashobora kubandanya batunganya neza ayo matora imbere yo guheraheza ingingo ayepiskopi katolika b'i burundi bafashe gukinjura mu gikorwa co gutegura amatora yimirije mu gihugu c'u burundi yakiriwe neza na bamwe bamwe mu banyagihugu b'i bujumbura bayaze n'ijwi rya amerika n'abantu bazi ijambo ry'imana nta kuntu amatora ashobora kuza kandi abantu bariko barico abantu bariko barangazwa none ko abantu bose bahunze hazotora abandi turabishigikiye vrema perezida atariko ikiringo kigira gatatu ndagashoboka na twebwe turabona yuko vyari bikenewe nizera ko hari ico bishobora guhindura mu butegetsi twebwe twayakiriye neza urumva honyene n'ukuri twebwe twarambiwe no kubona vy'imigambwe vy'intwaro nyene vyaturambiye vyo gusohora akarenge badushigikiye urumva imana ntakiruta imana urumva hari igihe imana izodufasha hajya bavuze havuze imana lonse ngendakumana arongoye runani ruhurikiyemwo imigambwe itavuga rumwe na leta ati abepiskopi katolika b'i burundi ntibarira busema abandi bose bari baravuze bati ivyo vyo matora nta kizovamwo mugabo abo ko ari intumwa z'imana bagumye bahanura bibaza ngo hari kizovamwo simbona ko yokubahuka kuvuga ngo ndagiye mu matora ubu twebwe icyo twiteguriye ni uko umukuru w'igihugu atangaza ko izo ngorane yateye azikuye mu nzira natwe bwire byazogiriye dufata ingingo ingingo nyabaki ingingo yo kutemera ko umugambwe CNDD FDD uja muri aya matora wonyene ntituzosubira kura ko mu mwaka wa 2010 canke tuzogenda muri aya matora twese dufashwe kumwe kubwa amategeko y'igihugu ku mabwizwa y'igihugu canke twese ntituzojaye Prosper Ntawugwamiye avugira umugujeje gutegura amatora ku rwego rw'igihugu ku ruhande rwiwe yemeza ko iyo ngingo y'abepiskopi katolika b'i Burundi atacu izohindura ku itunganyo ry'amatora yimirije ni ingingo isanzwe igikorwa cyo kubandanya kuringaniza amatora kirabandanya kuko igitigiri dusigarana kiratuma ibikorwa bibandanya ahubwo rero ko tubimenye kare ubu tuzokwisuganya dukore n'abasigaye hama ntitwabirongera umwanya abapatiri tubasubirize ariko hasigaye iminsi mike ngo amatora abe ubwo n'umwanya uzobemerera yuko mushobora kubasubiriza n'ingoga naho tutobasubiriza igitigiri cyo gufata ingingo kirekwe n'amategeko turagifise urumva nta ngorane urusi ukuvuga ko bakora ibyo abandi batokora ariko no kubera ukuntu abapatiri bazwi mu mico nico gituma twari twabarondeye uko kwizigira mwemeje ko n'abarundi batari bake ariko bari babafitiye ubwo ntibishobora kuzotuma na bamwe mu bari basanzwe bayoboka abo bapatiri uh, baca bativyizere kuri ayo matora agiye kuba tandukanye ibijanye no kuringaniza amatora mu buhinga n'ibijanye no kwizera ikivuye mu matora ivyo navyo ni icyumviro cy'umwe kuri we sije no wishurira mu kibanza cawe mu ntango za kuno kwezi kwa gatanu inama nkuru y'abepiskopi katolika y'u Burundi yari yagabishije leta nkuru nziza yuko ishobora gusokora akarenge mu matora yimirije mu gihe utunenge abo bepiskopi bari badomye kurutoke mu itangazo ryabo harimwo nk'icuka ca politike ku bwabo kitari gutuma haba amatora yizewe na bose tutokosogwa bari baranasavye muri iryo tangazo nyene ko amaradiyo yigenga yugawe yokugururwa mu ntumbero yo kurwanya ibihuha no gutsimbataza demokarasi imbere y'uko amatora aba ibujumbura diane ninahazwe ku bw'iju rya amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc inkurikizi z'imyiyerekano zibandanya kwiyondekeza hano mu gisagara cya bujumbura mu gisagara cya bujumbura rero mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu mu gisata cyo gutwara abantu agahombo ni kenshi haba ku bakorera mu burundi canke abunguza abantu babajana hanze y'uburundi ni inkuru twateguriwe na desire hatungimana
abo ni abakokayi bari kubaharira bamwe ko baramukiwe gupakira abandi bakidoga ko barenganijwe ku gituro cy'imodokari zija mu gasenyi muri komine gihosha zivuye mu gisagara hagati umwe mu bagendesha izo modokari akaba amenyesha ko agereranije n'ingene bakora imyiyerekano itaratangura agahombo ari kanini cyane turahomba cyane kubera ntuze imyiyerekano itaraba ahubwo twakora ituru icyenda ushoboye gutaha bwije agakora nk'ituru nk'icumi ariko ubu uye ukora ituru zine ugaca utahira ku ya gatanu ko hari abataha saa kumi na zibiri kubera baba bataha mu makaritsiye arimo imyiyerekano bugara hakiri kare hariho n'abasanga baba bataha mu makaritsiye atari muri iyo myerekano twebwe usanga tuba dutaha nko mu masaha moya ugasanga dutahiye kuri iyo turu ya kane n'inusu tuvuye aho mu gisagara hagati twaciye dukubitira ku isoko aho bita kwa siyoni ahasanzwe hari ibituro by'imodokari zitwara abantu hanze y'u Burundi uruja n'uruza rwaragabanutse imodokari zishyirahamwe volcano zahora zunguruza abantu zinyuragiranwa mu mabarabara y'u Burundi ku bwinshi ubu mu gihugu cy'u Rwanda hagiye nyinshi ntizirenga zine kandi buri munsi bahora bapakira umunani umwe mu bakorera iryo shyirahamwe ati nagahombo ntangere kuva aho bitangurira ibi by'imyerekano ni uko habaye ikintu cyitwa igihombo kubera twe turaronka abo dutwara turonka benshi dutwara ariko abava mu rwanda si ikirenga kubera batinya umutekano uri muri iki gihugu twahora dupakira imodoka ku kote yacu twarapakira imodoka umunani ubu dusigaye dupakira zitatu kubera bivana n'izo baturungikikiga mu rwanda nicyo gituma umva ko hari igihombo ntitwavuga ko turiho dukora nk'uko twahora dukora nk'uko byahoraho imodokari za volcano n'izajya hagati mu gihugu zaragabanutse kuko ubu bakora gushika isaha icumi mu gihe kera imyiyerekano itaratangura bapakira gushika isaha cumi na zibiri kuri izo modokari rero zitwara abantu hanze y'u Burundi ikibonekeza nuko imodokari za gaga na jagwa zahora zitwara abantu mu gihugu cya uganda zozo zamaze guhagarika inkurikizi z'imyiyerekano n'abunguruza abantu muri taxi voiture zarabashikiriye uwo twaganiriye amenyesha ko hasigaye hagera isaha zitandatu atamuntu n'umwe arinjira mu muduga wiwe akamenyesha yuko bibandanije uko azohagarika ako kazi akazi k'iwacu vurema ntigatembera neza kurabona situwasiyo mu gisagara abantu ntibakiri benshi ntibakiza baratinya kuza mu gisagara kubera ibi bihe by'imyerekano turimo ushobora gutora kuva mu gitondo gushyira saa sita atabura atwara urumva kera urumva kera kubera hariho akitivite abantu bararengana baragenda gusoma mu isoko inkuru hose urumva kubera ubuzima bwose urumva bwaguma butembera hose twarashobora kuronka mugabo ubu kuva biba turaza tukicara ngaha tugataha uko abunguruza abantu ku mapikipiki nabo nyene bamenyesha ko ubukene bwabinjiranye kuko bitagikunda ko binjira mu makartie amwe amwe y'igisagara ca Bujumbura akazi kacu kwere ntibigenda kuko niyo turiko turakora ntushobora gutwara umuntu ngo uje mu isite neza kubera n'iyo umujyanye mu isite usanga hamwe mabuye imigozi ukabona n'abantu mu ibarabara bakubara ati nturengane gatuma umuntu aguma ku ikaburimbi niyo ikaburimbi naho nta kintu kigenda neza utariko urajya mu isite izo nkurikizi z'imyerekano zashize abantu mu bukene ntangere mu gisata cyo kunguruza abantu haba muri leta cyangwa imishyirahamwe ryo kunguruza abantu mu burundi bamenyesha ko umuti ari uko iyo myerekano ihagarara abayitunganije nabo bakabamenyesha ko batarota bayihagarika petero nkuru nziza adahevye kwitoza abo bose twaganiriye bakaba bamenyesha ko bahanze amaso inama y'abakuru b'ibihugu yo ku munsi w'imana uza desire hatungimana bujumbura ijwi ry'amerika
urakoze desire abakozi bakora mu mahoteli menshi ari mu gisagara cya muyinga baramaze gutakaza ubuzi bene ayo mahoteli bakavuga ko batakironka ingenzi bakira kuva aho hatanguriye imyiyerekano mu gisagara cya bujumbura eka n'abakora akazi ko kunguruza abantu muri iyo ntara bamenyesha ko bakora bahomba kuko ingenzi ari nkeya cyane muri iyo ntara ya muyinga ibyo dushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu mushasha jean bosco ndarurinze muri kino gihe amahoteli yo mu gisagara cya muyinga ngo ariko akorera guhomba salvatore ngenda banyikwa nyine hoteli n'uburiro agahimbare aratubwira ko vyifashe iwe n'icabitumye kubera n'abanyabujumbura batakiduka ku- mu by'akazi dusa n'uko ngaho mu mashambure tutakidandaza ubu turonka batanu batandatu ku munsi ku mashambure mirongo ibiri n'ane urumva ntacyo turiko turakora hariya muri bara resitora atangenzi zihari nta nta bakiriya turonka ko twebwe abakiriya bacu nyene nabo b'ingenzi nta banyamuyinga baza ngaha muri ibyo bya restaurasiyo nta nta baza nta banyamuyinga baza kurara ngaha kandi urumva nuko ibintu byaduhagararanye nko mu mashambure twahora turonka abantu nka cumi n'umunani ku mashambure mirongo ibiri n'ane ubu tuba turonka nka batanu batandatu urabona nawe wumve ibintu vyifashe nk'uko muri iyo hoteli icizanye iyo hoteli iza ku isonga mu bwiza mu gisagara cya muyinga aho mu cegeranyo c'aho bageze ubu mu gukora cerekana ko ingenzi zagabanutse biteye ubwoba ku bice mirongo icana n'umunani ku ijana abakozi batakaza ubuzi gushika ku bice mirongo itandatu ku ijana amafaranga ngo yava mu bikorwa vy'amashirahamwe mpuzamakungu bisa n'ivyahagaze kubera ikibazo c'umutekano muke mu gisata co kunguruza abantu n'ibintu naho nyene ibintu ngo ntivyoroshe nk'uko umushoferi w'amatagisi imuyinga abivuga umuntu arategerezwa gukora ku munsi ukaronka nk'ibihumbi nk'ibihumbi nka mirongo itatu na bitanu gutyo cyangwa nka mirongo ine aho ni verisemetigere ibura buri munsi wakoze muganga nk'ubu muri iki gihe kuva inyuma haba- y'abantu aho batanguriye ku- gufata inzira bajya iyo mu rwanda abandi muri tanzania cyangwa za kongo hatangwa ibintu by'imidurumbanya ubu natwe abatagisi bane nta kintu turonka umuntu ay- ay- arashobora kwirirwa arakora umunsi wose ugasanga uri kuratahana ibihumbi icumi wa- warose nk'ay'igitoro cyangwa nawe ukayabura ugasanga we wiriwe nyine ura- urazunguruka uko nyine ukabura amahera ngo ntakekeranya ko imyerekano ibera i bujumbura ariyo iriko irabakorako hari urujya n'uruza rwari rwinshi rw'abantu twarapakira abatanzaniya ngaha ukabakura ikobero ugasanga araje nk'umutanzaniya ngaha arakurashe ati imodokari yawe yoshika ibujumbura tiye ugasanga aragukotesheje ura- uramumanukanye ibujumbura akakubwira ati ndindira uzi ndugane muga ubu kuva aho hatanguriye ibi bintu by'akajagari mu gihugu nta n'abanyamahanga jewe nkibona ngaha kaweda biraboneka burya kenshi na kenshi bamwe baravuga ati ibintu biriko birayi bujumbura twebwe ino ruguru ntibidushikira ibi burya ibintu birinze biba ku mugwa mukuru w'igihugu naho hagati mu ntara turashikirwa ibihe vyiza vya politiki ngo nivyo bishobora gusubiza itoto abagwizatunga b'imuyinga ibyo byavuye ku bintu bya politiki biri mu gihugu ibintu bya politiki bidasubiye kuja mu nzira nziza nta nta- nta nta kindi dushoboye kugira ku mahoteli n'ingenzi ngo biragaragara ko hari icahindutse manira barusharine ni buramatari w'intara ya muyinga aya mahoteli kubera ubona ko ubona ko byinshi byabereye i bujumbura nyine muyinga abantu ba ba- amahoteli bayafata benshi n'aba bakora mu ma ONG baza kugira amaseminere ino muyinga ko nyine muyinga turafise ama ONG hakora atari make ariko bamwe bamwe kubera ubwoba hari haba abugaye cyangwa ugasanga bariko barakora abo bantu rero baronka ingenzi nyinshi kubera ayo manama yari yahora abari karaba gabo rero urumva abo ba- ba- abo abo ba nyine ayo ma ONG batariko barakora urumva nta kazi gaheza ngo kaboneke naho mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'ubudandaji ayimuyinga bemeza ko ikibazo c'umutekano muke i bujumbura kibakorako buramatari w'intara ya muyinga avuga ko ibiriko biraba i bujumbura ata kintu kinini kiboneka vyahinduye ku buzima bw'intara arongoye imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushyira isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushyika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu tubibutsa nuko mushobora kandi kudukurikirana ku kibanza cyacu eh, n- kuri website eh, mushobora no kudukurikirana kuri facebook eh, turabibibukije kugira ngo mukurikirane amakuru tubandanya kubashikiriza yerekeye akarere radiyo ijwi ry'amerika perezida w'u rwanda paul kagame yafunguwe yafunguye inama mpuzamakungu yungurana ibyiyumviro ku gukingira umutekano w'abasivile yitabiriwe n'ibihugu mirongo itatu bifise ingabo zibungabunga amahoro hirya no hino ku isi nibyo asumutakaboyi adushikiriza afungura imirimo y'iyi nama perezida kagame yavuze ko yifatanije n'abayitabiriye avuga ko gukorera iyi nama muri afurika cyane cyane mu rwanda bikwiye kandi bibereye igihe kuko uyu mugabane ari wo utanga abacunga amahoro kurusha indi migabane ku isi iyi nama yavuzwe ko ariyo mu rwego ruhambaye ihuje ibihugu mirongo itatu bitanga ingabo mu butumwa bw'amahoro ndetse n'ibitanga inkunga n'ibikoresho n'amafaranga byifashishwa mu butumwa nk'ubu ni iya mbere ibereye ku mugabane wa afurika dore ko izindi nk'izi zaberaga ku cyicaro cya loni ngo igamije kwiga uko inzirakarengane z'abasivile zarengerwa mu gihe ziri mu kaga mu muhango wo gutangiza iyi nama mukuru w'u rwanda paul kagame yavuze ko kuba iyi nama ibereye ku mugabane wa afurika bifite ibisobanuro bikomeye ingabo nyinshi za loni zigera kuri mirongo inani ku ijana ziri ku butaka ziri ku butaka bwa afurika kuko ari nayo ihoramo imyiryane umukuru w'u rwanda yavuze ko ibihugu birimo n'ike bigerageza guhagarara ku basivile akenshi baba badashoboye kwirwanaho imbere y'ibikorwa bibahutaza gusa ngo haracyarimo ibibazo mu kugera kuri iyi intego We are not there yet in terms of implementation and effectiveness. Deployment is too slow. Vague mandates and unclear rules of engagement many times inhibit decisive action to protect civilians. The capabilities of regional organizations need to be further enhanced.
perezida kagame yagize ati turacyari kure mu bijyanye no gushyira mu bikorwa ndetse n'imigendekere myiza y'uyu mugambi ibikorwa byo kohereza abasirikare aho rukomeye bigenda gahoro cyane inshingano ndetse n'amabwiriza adasobanutse bihabwa aboherezwa mu butumwa rimwe na rimwe bibangamira umuhate n'ubushake bwo gutabara abasivili ubushobozi bw'ibihugu bwo gutabara bugomba kwiyongera kugira ngo iyi ntego igerweho neza naho uhagarariye inzego za loni mu rwanda bwana ramini mane yavuze ko uyu muryango ugenda uvugurura inshingano uha abo wohereje mu butumwa kugira ngo abasivile barusheho kurindwa kuri we ngo ni ngombwa ko umutekano w'inzirakarengane ushyirwa imbere kabone n'ubwo hazakoreshwa imbaraga za gisirikare u rwanda ruri mu butumwa bw'amahoro hirya no hino ku mugabane wa afurika n'ahandi nko mu gihugu cya hayiti kuri ubu rubarirwa ku mwanya wa gatanu ku isi w'ibihugu bitanga abasirikare benshi mu butumwa nk'ubu ruza inyuma ya pakisitani bangladeshi etiyopiya n'ubuhinde rukaba rumaze kohereza abasirikare ibihumbi bitanu magana atanu mu butumwa benshi muri bo bakaba ari abo muri sudani zombi asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru muri aka kanya tubumvisha aka karirimbo naija bebi kacuranzwe n'umugwi raf and smooth
Famame, si yam ya famame. Famame, si yam ya famame. Famame, si yam ya famame. Famame, si yam ya famame. ra, Ramayana sa sa sa. If we hit fa fa, she said, Oh boy, I can hear what you saying. Should be you from Ghana, be my lover. Can you be my wife? You be the sugar for my cocoa. You be the lighter for my cocoa. The lucky numbers for my lotto. Oh, can you be my wife? So Naija baby, give me your number. Give me your number so that I can holla. I wanna show you to my mama. Let's go to Ghana. So say we go mama. So Naija baby, give me your number. Give me your number so that I can holla. I wanna show you to my mama. Let's go to Ghana. So say we go mama. Aye, oh dear. Aye, oh dear, oh dear. Aye, oh dear. Makoma ni na wo wo ho. Aye, oh dear. Eh, aye, oh dear, oh dear. Aye, oh dear. Makoma ni na wo wo ho. Aye, oh dear. Eh, aye, oh dear, oh dear. Aye, oh dear. Makoma ni na wo wo ho. Aye, oh dear. Eh, aye, oh dear, oh dear. Aye, oh dear. Makoma ni na wo wo ho. It don't happen. It don't happen. It don't happen. It don't happen. It don't happen. It don't happen. It don't happen. It don't happen. Yeah. See that shorty where they go. See that body where they show. She done make her lose control. Baby, why, why, why? She done make us go gaga. She done make boys heads scatter. She turn her back, it turn matter.
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda imbere ko uh, dusezerana ku biganiro n'amakuru yo kuri iyi saha tubibutse amakuru twabashikirije ekereziya katolika mu burundi imenyesha ko ivuye mu itunganywa ry'amatora yimirije mu burundi inyuma y'indwi zitari nke z'uruhagarara rwa politike mu gihugu abasenyeri b'abakatolika mu burundi basaho iryo tangazo no munsi wa kane rivuga ko basabye abapadiri bose bari mu migwi ijejwe gutunganya amatora kuva muri iyo migwi muri ico gihe umuryango w'ubumwe bw'i burayi wahagaritse igikorwa cawo co gukurikirana amatora mu burundi itangazo ry'umuryango w'ubumwe bw'u burayi rimenyesha ko umugambi w'amatora waranzwe no kugeramira itangazamakuru ryigenga ikoreshwa ry'inguvu z'umurengera ku bari mu myiyerekano no gutera ubwoba imigambwe itavuga rumwe na leta n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ibiganiro bihuza leta y'u Burundi imigambwe itavuga rumwe na leta n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike vyongeye kubandanya i Bujumbura ku mugwa mukuru w'u Burundi ivyo biganiro biyobowe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'amashirahamwe y'ibihugu vyo mu karere vyari vyahagaritswe inyuma y'urupfu rwa Zedi Feruzi wo mu mugambwe UPD zigamibanga gwabaye mu mpera z'indwi iheze amashirahamwe abiri akomeye y'umupira w'amaguru mu karere k'iburaya yasavye umukuru w'ishirahamwe FIFA Sepp Blatter gutanga imihoho imbere y'amatora y'umuyobozi w'ishirahamwe FIFA ategekanijwe ejo kuwa gatanu leta zunze ubumwe za Amerika zarashize ahabona ivyagirizo vy'ibinyoma n'ibiturire vyerekeye ishirahamwe FIFA ejo kuwa gatatu ivyo vyagirizo vyegetswe ku bantu cumi na bane bahoze ari abategetsi canke ari abategetsi muri iki gihe b'ishirahamwe FIFA inshuti z'ijwi rya amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ibiganiro byo kuri- muri uyu mwanya aha rero niho bigarukiye mwari kumwe na fide niyo ngabo kuri mikoro uwashyize hamwe ibiganiro byo kuri iyi saha eh, fatuma arimo asikarara umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.